Iyi mwumva ni Radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni eugenia mukamuso basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba amakuru dutegura tukanayabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu rwanda leta iravuga ko bamwe mu bantu banduye virusi ya korona bamaze iminsi mu bitaro barimo kugenda bakira mu cyumweru gitaha tugomba kurangiza porotokoli y'ukuntu tubitaho tugomba kubasuzuma tukamenya ko bagiye gusubira mu buzima busanzwe kandi twiteguye ko mu minsi iri imbere aba mbere bazasohoka kuko iyo turebye umunsi ku munsi barakubwira ko uko binjiye atari ko bameze bafite uwo ni minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr ngamije daniel ku rundi ruhande umuryango w'afurika y'uburasirazuba eac wafashe ingamba zo gukomeza ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu biwugize n'izo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson yagaragayeho virusi ya korona naho mu burundi abayoboke ba zebiya ngendakumana bejyanijwe muri site ya makombe mu ntara ya rumonge batangiye kwiyicisha inzara izo nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson yanduye virusi ya korona inkuru tubaza thomas kamirindi mu mashusho ya videwo yanyujije ku rubuga rwe rwa twitter boris johnson yatangaje ubwe bwita ejo kuwa kane ati nipimishije nsanga naranduye minisitiri w'intebe w'ubwongereza yasobanuye ko yishyize mu kato ariko yahumurije rubanda avuga ko akorera mu rugo imirimo ye uko bisanzwe nta kibazo boris johnson avuze ko yanduye virusi ya korona nyuma y'igikomangoma charles nawe wabitangaje ejo bundi kuwa gatatu nawe ari mu kato ariko ibiro bye bivuga ko atarembye nk'uko biteganijwe igikomangoma charles ugomba kuzasimbura umubyeyi we elizabeth wa kabiri ku ngoma na minisitiri w'intebe boris johnson nibo bari bateganijwe kuzajya i kigali mu rwanda guhagararira igihugu cyabo mu nama ya makumyabiri na gatandatu y'umuryango w'ibihugu bihuje ururimi rw'icyongereza commonwealth mu kwezi kwa gatandatu mu rwanda mu gihugu cya esipanye imihanda yo mu mijyi minini ndetse no ku nkombe z'inyanja aho abantu basanzwe bajya koga no kwidagadura bisa naho nta nyoni itamba ibindi oriyani itanga ishaka arabitubwira uyu munsi wa gatatu niwo urangije indwi zitatu z'ibihe bidasanzwe icyo gihugu kimazemwo kubera icyo kiza amabarabara y'igisagara ca barcelona kigira kabiri mu bunini yagaragara ibice vya arc de triomphe godi safrada familia hamwe na la ramba bizwi kuba bigenderwa cane n'ingenzi nyinshi ku mugwa mukuru w'intara ya catalonia navyo nyene vyagaragara ku biyaga ingenzi zisanzwe zitemberako uhabona abapolisi bahagenduza gusa igihugu cya esipanye ni igihugu cya mbere cyasinzikazwe cyane na coronavirus inyuma y'ubutaliyano kaminuza john hopkins yo muri leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko ibitigiri by'abanduye umugero wa coronavirus muri esipanye bishika ku bihumbi mirongo itanu na bitandatu abahitanywe n'uwo mugera nabo bakaba bashika ku bihumbi bine n'ijana
mu rwanda guverinoma iratangaza ko mu cyumweru gitaha abarwayi ba mbere banduye virusi ya korona bazaba bakize bagasubizwa mu miryango yabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi i kigali mu rwanda nyuma y'ibyumweru bibiri mu rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wanduye virusi ya korona minisiteri y'ubuzima ivuga ko abarwayi bose bameze neza ko ntawe urembye urimo ko ndetse mu cyumweru gitaha aba mbere bashobora gusubizwa mu miryango yabo dr ngamije daniel abarwayi bacu bameze neza bari mu byiciro bitandukanye harimo abakuze harimo bari mu cyiciro kiringaniye cy'imyaka abenshi bari muri bari hagati y'imyaka makumyabiri n'imyaka mirongo ine cyangwa se mirongo ine n'itanu bakeya nibo barengeje imyaka mirongo itandatu bameze neza harimo abanyafurika harimo abanyamahanga ni mu cyumweru gitaha tugomba kurangiza porotokoli y'ukuntu tubitaho tugomba kubasuzuma tukabasuzuma tukamenya ko bagiye gusubira mu buzima busanzwe kandi twiteguye ko mu minsi iri imbere aba mbere bazasohoka kuko iyo turebye umunsi ku munsi barakubwira ko uko binjiye atari ko bameze bafite agatege ha- bamwe ntabwo bagikorora abandi nta muriro bakigira minisiteri y'ubuzima isaba abantu bose baba bafite aho bahuriye n'abarwayi ko bakwihutira kugana inzego z'ubuzima kugira ngo bitabweho hirindwa ko bagira n'abandi banduza minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel ari kuri televiziyo y'u rwanda mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yatangaje ko abarenga magana cyenda mu bahuye n'abarwayi bamaze gukurikiranwa harebwa niba baba bataranduye iki cyorezo nyuma- nyuma yo guhura n'abo kimaze kugaragarwaho leta ivuga ko abantu bahuye n'abarwayi badakwiye kugira ubwoba kuko iyo bamenyekanye bashyirwa ahantu hizewe kandi bakaba babayeho neza kugeza ubu n'abagifite ingingimira turashaka kuzibamara turashaka kubamara impungenge tubabwira ko dufite ahantu hakwiriye bakirwa dufite abakozi babihuguwemo dufite ibikoresho byo kubitaho kandi ntabwo ari gereza babajemo baba bafite ukwisanzurana ku buryo bashobora kugumya bagumana bavugana n'imiryango yabo nta cya gombye kubabuza kuza aho hantu dufite eh, ahantu eh, hageze kuri eh, ahantu hatandatu twakiramo abo bantu aho tubavurira ni habiri aho twita ku bo tugi- tu- tugisuzuma tugikeneye gupima ngo tumenye niba baranduye ni ahantu hanini ni inzu iba ifite ibyumba byinshi byiza binini harimo na televiziyo mu cyumba cya buri muntu harimo ubwiherero muri icyo cyumba igitanda kinini cya dubure cyangwa se ki- kinini urabyumva ku buryo uwo muntu mu by'ukuri aba yisanzuye akagaburirwa mu gitondo saa sita na nimugoroba ubundi tukamusuzuma tukamubwira gutegereza igisubizo cye yamara kukibona niba ye- bi- agaragayeho ubwandu tukamujyana aho twita ku bantu ba- bafite ubwandu mu rwego rwo gukomeza guhangana n'iki cyorezo leta y'u rwanda yafashe ingamba zo gufunga imipaka keretse ku banyarwanda bataha n'abandi batuye mu rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko abo bose iyo baje bashyirwa mu kato mu gihe cy'ibyumweru bibiri ahantu hateganijwe ubwikorezi bw'ibicuruzwa byinjira cyangwa bisohoka mu rwanda burakomeza ariko minisiteri y'ubuzima igasobanura ko ifatanije n'ibihugu bigize umuryango w'afurika y'iburasirazuba bashyizeho ingamba ngo barinde abaturage babo twumvikanye guhuriza hamwe no guhanahana amakuru uko iyi ndwara ihagaze muri buri gihugu kugira ngo twese turusheho kunoza ibikorwa byo kwirwanya igihugu kimwe ki- kibereye ikindi umuzigo birumvikana ko ingufu z'ikindi ntacyo za- zatugezaho twagiye dukunda kubibona ko iyi ndwara ituruka no mu- ishobora guturuka mu bindi bihugu nko mu rwanda mirongo inani n'umunani ku ijana ni abarwayi baturutse hanze y'igihugu cy'u rwanda baraza banduzamo batanu ariko mirongo itatu na batandatu n'abaturutse hanze bivuze ngo urujya n'uruza rw'abantu rushobora kuba intandaro yo gukwirakwiza indwara mu kindi gihugu abanyarwanda bagirwa inama yo kubahiriza amabwiriza yo kuguma mu ngo zabo hakagenda gusa umuntu ufite impamvu ikomeye mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya virusi ya korona kugeza ubu polisi y'u rwanda itangaza ko hari benshi bamaze gucibwa amande kuko batabashije kubahiriza amabwiriza atangwa abandi barafungwa Imibare yari itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda abantu mirongo itanu ari bamaze kwandura virusi ya korona harimo icyenda bashya baraye batangajwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane muri aba icyenda harimo abiganjemo abari baherutse gukorera ingendo mu mahanga harimo abantu batanu bageze mu Rwanda baturutse Dubayi bagahita bashyirwa mu kato umuntu umwe wari uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahita ashyirwa mu kato nawe undi waturutse mu Buholandi n'abandi bantu babiri batahuwe ko bahuye n'abandi barwaye coronavirus mu Rwanda nabo bagashyirwa mu kato Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali mu burundi abayoboke hafi igihumbi na magana atandatu bazeruye ngendakumana begeranijwe muri site ya makombe mu ntara ya rumonge kuva kuri cumi n'icyenda z'uku kwezi batangiye kwanga kurya basaba gusubizwa mu miryango yabo mugenzi wacu eroge buri kaneza abafite inkuru irambuye amakuru y'ijwi ry'amerika ryahawe na bamwe mu bari muri site ya makombe komine n'intara ya rumonge mu mpanuko buciye uburengero bw'uburundi ni uko abayoboke baze biyamwe aribo babyitekera abayoboke baba baba igihumbi n'amajana atandatu kandi mu kwanka gufungura nk'uko amasoko yacu abisigura ni ukwerekana akababaro bafise no gusaba ko bojanwa mu miryango yabo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu masaha yitereye buramatari w'intara ya rumonge juvenal bigirimana yaragiye kubumviriza maze bamubwira bose ko bakeneye gukurwa muri iyo site ya makombe yabwiye ko bazobanza guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu nk'uko bitekanijwe maze basubizwa iwabo mu biriko birakorwa byose ishyirahamwe human rights watch rimaze imyaka irenga indwi rikurikirana ibikorwa by'umugwi bamwe bafata nk'idini ry'icaduka secte mu gifaransa rirafise amakenga Nous considérons qu'il sera difficile pour leur sécurité d'être assurée.
tubona ko Human Rights Watch a bizogorana documenté ko umutekano des wabo abus commis ucungerwa contre ce human rights groupe watch religieux depuis yakoze de amatohoza ku nombreuses mabi années, yakorewe uwo mugwi particulièrement des w'idini cas mu de kiringo tueries en cy'imyaka mars myinshi 2013 à by'umwihariko Mocinde, en ku Provence bwicanyi bw'ubusinde italienne, mu où le kwezi kwa police a tiré gatatu à ibihumbi bibiri na cumi Barrière na sur gatatu le mu groupe ntara fédérale ntara ya Kayanza tuant aho au moins igipolisi 9 carashe personnes. Dans le abayoboke contexte actuel au cicana imiburi Burundi, iburi cela les met en y'abantu mu bihe danger.
Burundi burimo Donc, par exemple, ibyo une bashyira adepte mu irinde burundaise a dit à urugero Romain mu en kwezi kwa décembre cumi na kabiri 2019 ibihumbi bibiri na cumi qu'elle avait n'icyenda quitté son umukenyezi pays umwe muri bo quatre mois yatubwiye plus tôt, igoma ko yari fuyant les yahunze yazana persécutions.
imbere Elles yaho disent kubera euh, que ihama les yavuga ko arrestations bakomeza continuent et que les adeptes guhagarikwa kandi étaient bangirwa empêchés de guteranira se hamwe réunir pour basenga prier. Nous twibaza ko ayo croyons que mabi ces yo abus reprennent kuyisubiriza mu gihe alors que amatora les yegereje élections approchent.
nikore witimaje atwara igisata cya afurika yo hagati muri human rights watch yabwiye ijwi rya amerika maje anasigura ko biteye impungenge kubona abayoboke baze biyangenda ku mana babanje kweganirizwa hamwe mu ntumbero yo kwigishwa gukunda igihugu gusa Bimenimana, le directeur général de rapatriement, turarajwe relatait dans les ishinga médias, n'ibyashyikirijwe euh, na dans les nestor médias qui bimenyimana aurait umuyobozi dit mukuru que les ajejwe adeptes abahunguka vont suivre une bikaba byavuzwe mu formation menyeshamakuru patriotique, ko abayoboke donc, bagiye euh, gukurikirana inyigisho placer zo des gukunda gens igihugu encore en begeranirijwe file pour- hamwe pour des raisons ukwegeraniriza médicales hamwe ne abantu devrait ku pas mvugo être confondu z'amagara y'abantu avec izari une bikwiye detention kwitiranywa ou no kubafunga information canke quelconque, inyigisho izo ari zo surtout zose na si cyane celle-ci cyane reste iyo bihushanye allée à n'imyumvire la- y'abantu l'encontre des vyega croyances de personnes concernées.
niko umunyamerika akorera cyane ku bibazo by'uburundi u rwanda na kongo abandanya avuga amakuru y'ijwi rya amerika ryahawe na bamwe mu bajejwe umutekano batashimye kwigaragaza kubera batemerewe kuvugana n'itangazamakuru no ku mva z'umutekano wabo nuko muri abayoboke baherutse gutahuka hoba hinyegejemwo abantu bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho hoba hari na bamwe mu bafatiwe muri kongo bigeze gukorana nabo canke abishikanye ku butegetsi mu myaka iheze baba barajanywe ku mupaka umunsi binjira baramenyamwo bamwe ibi maje tumubajije ko biri mu vyo yatohoje yatwishuye ati Nous n'avons aucune information à ce sujet. En RDC, de nombreuses rumeurs et accusations contre ce groupe nta euh, makuru qui namwe compte dufise beaucoup de kuri femmes et ivyo des muri enfants kongo se ibihuha sont vyinshi avérées non n'ivyagirije kuri uwo fondées. En mugwi urimwo 2013, Human abakenyezi Rights Watch benshi avait n'abana documenté que des yibonekeje ko ata centaines des shingiro adeptes bifise mu bihumbi emprisonnés, bibiri na cumi dont na gatatu certains human âgés rights de watch moins de 18 ans, mumatohoza yakoze avaient été yasanze amajana arrêtés n'amajana arbitrairement. La y'abafunzwe plupart bamwe ont bari munsi été y'imyaka accusés cumi de n'umunani rébellion bari pour n'avoir bafashwe pas amategeko respecté les aho décisions du nyanzwe gouvernement benshi d'interdire les bagirijwe prières à ikiroberi kubera Poussine.
banse Si kumva toutefois ibitego le vya gouvernement leta devrait vyababuza gusenga également imisinde, veiller à toute niba leta hari opération soit igenzura surveillée, ishaka gukora répondre no à tout kuraba ko abus atama et se bajamwo igakorana coordonner n'abajejwe avec les ubutungane.
autorités judiciaires euh, compétentes.
umuyobozi mukuru ajejwe abahunguka asaba inzego z'umutekano n'intwaro kubarabira hafi yabivuze abakira ku mupaka w'uburundi na kongo kuwa cumi n'umunani ku kwezi nestor bimenyimana inzego z'umutekano ziri ngaho kugira zikurikirane abajejwe intwaro bari ngaho kugira bakurikirane by'ukuri abantu bose babwirizwa gushyira ingufu hamwe kugira bakurikirane neza aba bantu ntihagire ikintu bonona ku kijyanye no gutegura amatora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane zebiyangenda ku mana aronderwa n'ubutungane bw'uburundi yagirizwa kugumura abanyagihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu burundi abayoboke ba zebiya azwi nk'umuvugishwa w'ibusinde bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bariko bahigwa buhongo inyuma y'imyaka ibiri abagera kuri mirongo itatu n'indwi muri bo biciwe ahitwa kamanyora muri teritwari ya warungu mu ntara ya kivu y'ubumanuko mu mishamirano yabahuje n'abasirikare ba kongo bamwe muri bo baciye bahungira mu rwanda imbere y'uko ico gihugu kibashikiriza uburundi imiryango itari mike ivuga ko abari mu burundi bakomeza gusubira muri kongo mu kinyegero hakaba n'abaja mu buganda banyuze muri kivu y'amajaruguru bakerekeza mu bwoko bw'abafumbira bavuga ururimi rwegeranye n'ikirundi n'ikinyarwanda abaherutse gutahukanwa bari bakuwe igoma ku mugwa mukuru w'iyo ntara biri mu buhungiro ku wa cumi na gatandatu ku kwezi bo bavuga ko basubiye mu burundi umutekano wabo wobangamirwa haheze imyaka irenga kuri itanu atawuzi aho umukuru w'umugwize byangenda ku mana abarizwa eroje urikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri no ku rubuga rwa interinete mudusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com ibiganiro byacu birakomeje umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac muri iki cyumweru wafashe ingamba zo gukomeza ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu biwugize hanafatwa ingamba zihamye zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ambasaderi olivier nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ushinzwe umuryango wa afurika y'uburasirazuba yabwiye ijwi ry'amerika ko u rwanda rwafashe ibyemezo bikarishye ariko ko byari ngombwa kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda buramirwe yavuganye na mugenzi wacu uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana mukomeje kumva ijwi ry'amerika kuri uyu munsi turi kumwe na olivier nduhungirehe ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu rwanda akaba ashinzwe umuryango w'afurika y'uburasirazuba minisitiri olivier nduhungirehe murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze mwakoze kuntumira ejo bundi ku wa gatatu habaye inama yahuje bamwe mu baminisitiri bagize uwo muryango iyo nama yari igamije iki murakoze yari inama y'abaminisitiri bashinzwe ubuzima kumwe n'abaminisitiri bashinzwe umuryango wa afurika y'iburasirazuba nk'uko mubizi iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda ni pandemi ni ukuvuga icyorezo cyakwiriye ku isi yose ibihugu bigenda bifata ibyemezo byabyo ariko twebwe kubera ko turi muri uyu muryango w'akarere uyu muryango wa afurika y'iburasirazuba byabaye ngombwa yuko dufata ibyemezo nk'umuryango kubera ko hari amategeko atugenga arebana n'urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa na serivisi inama yateranye ku wa gatatu yemeje yafashe ibyemezo bitandukanye hari cyane cyane ibyemezo bijyanye no kwirinda iki cyorezo ari byo bijyanye no gukora igenzura sikiriningi y'abantu bose bambutse umupaka muri uyu muryango ndetse abagaragaraho ibimenyetso bagahabwa akato kakandi k'iminsi cumi n'ine ndetse tukaba twaremeje gukomeza kutagira izi nama aho duhura imbonankubone ahubwo tugakoresha ikoranabuhanga iri rya videwo konferensi hanyuma rero hari n'ibyemezo byafashwe bijyanye n'ibikorwa by'ubwikorezi byo guhererekanya ibicuruzwa free movement of goods and services twemeje rero ko tugomba korohereza ubwo bucuruzi ariko hitawe mu kurengera ubuzima ni muri urwo rwego twemeje yuko buri kamyo cyangwa se buri modoka itagomba kurenza abantu batatu bayirimo kandi nabo bagakorerwa igenzurwa mu gihe bambutse umupaka hanyuma bagaragaraho ibimenyetso bagahabwa akato ka kane ka karantine hanyuma nyiri imodoka nayo ikaba dekontamine igahanagurwa kugira ngo ibisigisigi by'icyo cyorezo byose bivanweho hanyuma ba nyiri amakamyo bakohereza undi mushoferi n'abandi bantu bagomba gukomeza urugendo reka dufatire kuri ayo makamyo muvuze yuko haramutse habonetsemo abafite iyo ndwara ya virusi ya korona ayo makamyo ahagarikwa ndetse agakurwamo n'ibisigisigi by'iyo ndwara mwabase buri gihugu kigize uwo muryango mwaba mufite ibyo bikoresho bihagije kugira ngo mushobore gupima iyo ndwara icyemejwe mu nama ni uko buri gihugu aricyo ni ukuvuga buri gihugu ikamyo cyangwa se imodoka iturukamo aricyo kizajya kibikora ibyo bya dekontaminasiyo byo guhanagura ayo makamyo impamvu yabyo ni ukugira ngo bitaba imbogamizi ku bucuruzi kuko abacuruzi ba nyir'amakamyo ntabwo aribo tuzashyiraho umutwaro uwo mutwaro uzaba uwa leta waba uzaba uw'ibihugu nibyo rero bizafata ingamba kugira ngo bikore icyo gikorwa dufate nk'urugero rw'u rwanda u rwanda rwafashe ingamba muri izo ngamba harimo no gufunga imipaka ninde uzinjira ninde uzemererwa gusohoka eh, bizagenda gute Eh, nibyo koko ku itariki ya makumyabiri n'imwe eh, werurwe ku kwezi kwa gatatu izo cyo kuba dusubitse in- i- ingendo z'indege zinjira cyangwa zisohoka ndetse no gufunga imipaka ariko rero muri icyo cyemezo eh, harimo yuko ubwikorezi eh, bw'ibicuruzwa byaba ibyinjira cyangwa ibisohoka bizakomeza ni muri urwo rwego rero eh, tworohereza ubucuruzi u- u- na- u- ubucuruzi gukomeza ibicuruzwa eh, biri muri ayo makamyo kwinjira mu gihugu no gusohoka mu gihugu eh, ariko hakitabwa nyine mu igenzura rigamije kurengera ubuzima kuko nk'uko mubizi uyu muryango wa afurika y'uburasirazuba ugizwe n'ibihugu bitandatu ariko muri ibyo ngibyo harimo bine eh, bitagera ku nyanja ni ukuvuga bikenera ibicuruzwa bu- bya mombasa na dar es salaam rero ni muri urwo rwego eh, ubucuruzi ah, amakamyo arimo ibicuruzwa iyo yemerewe gutambuka iyo nama yanyu ko yari inama ihuriwemo n'abaminisitiri bashinzwe ubuzima ndetse n'abandi nyine bashinzwe umuryango w'uburasirazuba mwaba mwarahurije hamwe icyo nakwita mu gifaransa harmonisation um, y'ingamba kugira ngo mwese mubyumve kimwe ntihagire umwe eh, uvuga yuko nta masengero ashobora kuba eh, za kiliziya zifunze cyangwa se imisigiti undi akavuga ati ibyo ngibyo ntibigomba gufungwa turizera ko imana izaba idufasha mbese mwese mubyumva kimwe muri uwo muryango inama twakoze ntabwo yari igamije kugira ngo twese dufate ibyemezo bimwe kubera ko ibihugu eh, byo muri uyu muryango ndetse n'ibihugu byose byo ku isi byagiye bifata ibyemezo bitandukanye eh, bitewe n'uko iki cyorezo eh, ki- cyafashe intera muri icyo gihugu eh, biri muri rusange y'icyo gihugu twebwe rero icyo twaba tugamije ni ukugira ngo duhurize hamwe ku bintu by'ingenzi eh, mu rwego rw'uyu muryango kubera ko tu eh, tugengwa n'aya masezerano eh, y'isoko rusange kugira ngo duteze imbere urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa na za serivisi Eh, rero ni ibyo ibyo twemeranyijweho ni iby'ibanze ariko ntabwo bivuze twafashe ibyemezo bimwe eh, mu- eh, mu bihugu byacu Eh, ibyemezo u rwanda rwafashe eh, n- eh, ni ibyemezo byari bi- bikarishye eh, mu karere ngira ngo nta mu- mu karere nta eh, kindi gihugu cyari cyarafashe ibyo byemezo uretse ko ibindi bihugu nabyo birimo bifata ibyemezo bisa nkabyo hari ibihugu rero abaturage bagume mu rugo hari ibye- hari ibihugu bitarafata ibyo byemezo Eh, ariko uko byagenda kose hari ibyo duhuriraho nk'umuryango ibyo ni nk'ibyo twe ijwi ry'amerika turi kumwe na olivier nduhungerehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'utwererane mu rwanda akaba ashinzwe umuryango w'afurika y'uburasirazuba turaganira ku ngamba zafashwe n'uwo muryango mu kurwanya no gukumira icyorezo cya virusi ya korona Ah, minisitiri nduhungerehe mu kanya muvuze yuko u rwanda rwafashe ibyemezo bikarishye reka tubihereho eh, tuvuge kuri kiriya kintu cyo kubuza abaturage gusohoka ah, gutarabuka bakaguma mu ngo zabo mubona ah, bishyirwa mu bikorwa uko byateganijwe birumvikana ko icyemezo nk'iki ngiki eh, gishya eh, abanyarwanda batari bamenyereye eh, buri gihe gifashwe hari bitwara eh, igihe kugira ngo cyumvikane neza aho bamwe batacyubahiriza uko bikwiye ariko abanyarwanda bose n'abaturarwanda bose bagomba kumva yuko eh, icyemezo cyafashwe mu kuturengera twese mu kurengera ubuzima bw'abanyarwanda kubera ko i- iki cyorezo cya coronavirus uko gi- gikwirakwira ku isi birazwi eh, ni iyo abantu bahuriye hamwe ari benshi aho basuhuzanya baga ah, aho bakoze niyo mpamvu dukangurira abanyarwanda kuguma mu rugo kugira ngo bigabanye eh, nyine ku guhura kw'abantu benshi tukabasaba gukaraba ah, ah, kenshi ku munsi bakoresheje isabune eh, ndetse bagakoresha n'utu- n- n'iyi miti ya hand sanitizers eh, ku- kutegerana eh, kugira ngo rwose twirinde ikwirakwizwa ry'iki cyorezo kandi aho byagiye bikorwa byagiye bitanga umusaruro mwarayibonye hariya mu bushinwa no muri uriya mujyi wa wuhan ko birimo bitanga umusaruro rero mu minsi ya mbere hari byagoranaga mu rwanda ngo bamwe babyubahirize ariko uko iminsi yigira imbere niko bigaragara yuko abanyarwanda bumvise neza uburemere bw'iki kibazo maze bakumva ko ari ngombwa kuguma mu rugo ariko se muri uwo mujyi wa kigali umujyi utuwe n'abaturage benshi abawutuyemo bose ntabwo ari bakavukire hari abawutuyemo kubera ko bakora imirimo yo kunganira abahatuye abo ngabo kubabuza kujya hanze ni ukuvuga yuko no kubabuza kugira amaronko abo ngabo bazabaho bate bazarya iki ko mwababujije gutarabuka
icyemezo nk'iki twafashe n'ubundi ni icyemezo tutaba twarafashe twishimye kubera ko n'icyemezo nyine kibangamira ubuzima uko bwari busanzwe buteye ndetse n'ubukungu muri rusange ariko n'icyemezo cyangombwa mu kurengera ubuzima icyo cyemezo rero kigira ingaruka ku bukungu kigira n'ingaruka ku baturage kuko hari abaturage babeshwaho n'imirimo iciriritse n'imirimo ya nyakabyizi ku buryo batasohotse ngo bakore nta maronko babona ibyo ngibyo birumvikana niyo mpamvu rero inzego za leta minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu inzego z'umutekano n'izindi nzego zibishinzwe barimo babisuzuma kugira ngo nyine abanyarwanda ntibazagirweho ingaruka n'iki cyemezo cyangwa se ingaruka z'iki cyemezo zizabonerwe igisubizo mu rwego rwo kurengera umuturage ni byiza kurengera umuturage ariko urebye ku masoko hari abo minisitiri w'ubucuruzi soraya hakoze yaremye yise barusarurira mu nduru avuga yuko bongera ibiciro batarebye yuko igihugu kiri mu mage mwebwe mukora mute kugira ngo ibyo biciro bidakomeza kwiyongera cyane cyane no kugira ngo abafite batari bo bashobora kugura ko bagenda bagura ibiri ku masoko abakene nabo bakaburaho bakura ikibaramira abo bacuruzi ntabwo ari ba rusahurira mu nduru gusa ahubwo ari n'abagizi ba nabi kubera ko ubu turi mu bihe bikomeye aho twagomye gufata ibyemezo bikarishye byo kurengera ubuzima ariko bigira ingaruka ku baturage twavugaga abo ba nyakabyizi twavugaga abaturage bafite imirimo bakora imirimo iciriritse ku buryo twese turi mu bihe bikomeye kugira ngo rero hagire abacuruzi bumva ko bagomba gufata uyu mwanya ngo bongere ibicuruzwa banyunyuza imitsi y'abaturage ibyo ni ibintu bitagomba kwihanganirwa niyo mpamvu minisiteri y'ubucuruzi n'inganda igenzura buri munsi ibyo biciro ku isoko ndetse igafatira n'ibihano bikarishye abongera ibiciro nta mpamvu twese tugomba gushyira hamwe kugira ngo turengere ubuzima bwacu tunahangane n'ingaruka z'ibi byemezo rero abo bantu bumva ko bagomba kureba inyungu zabo gusa ni abagizi ba nabi tudashobora kwihanganira olivier nduhungire nibutse ko uri umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu rwanda ukaba ushinzwe umuryango w'afurika y'uburasirazuba ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika niryo bashimiye inshuti z'ijwi ry'amerika ni aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare n'abadufashije kubibagezaho batuma karara animasi niwe wegeranije amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugira wikendi nziza